linakujia wakati
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ko hirya no hino ku isi dukomereze kuhavugwa mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma tuze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru perezida volodimir zelenski wa ukraine yari abonanye na minisitiri w'intebe w'ubwongereza keir starmer mu biro bye biri kuri nimero icumi downing street mu mujyi wa londres bahagaze umwanya muto bafata amafoto bakorana mu ntoki imbere y'abanyamakuru bari bategereje bose babaza ikibazo kimwe ku bijyanye no kumenya niba zelenski ashobora kongera kuvugana na perezida trump wa amerika cyangwa byararangiye akihagera cyakora ntacyo yahise atangariza abanyamakuru yahise yinjira mu biro abanza kugirana ibiganiro na minisitiri w'intebe Keir Starmer ni imbere y'inama iteganijwe guhuza perezida zelenski n'abayobozi b'ibihugu by'uburayi kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize abategetsi batandukanye baraharanira kureba uko ibintu byasubira mu buryo nyuma y'uko perezida zelenski na perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika bagiranye ibiganiro bitagenze neza kuko haje kubamo guterana amagambo fidel niyongabo nibyo atubwira ayo majambo yatumye haba amakenga ku vyerekeye imfashanyo ya amerika kuri ico gihugu muri kazoza mu kwagiriza perezida zelenski ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo amerika yahaye igihugu ciwe perezida trump n'icegera ciwe jd vance baradugije amajwi igihe c'iyo nama bagiriza zelenski ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro perezida trump yagize ati
ntuhagaze neza muri iki gihe uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu y'isi yose
perezida trump yavuze ko zelenski adasa n'umuntu ashima muri iyo nama icegera ca perezida trump jd vance nawe nyene yaragirije zelenski ko atariko aho icubahiro abanyamerika bamwakiye vance yabajije perezida zelenski niba yoba yarigeze ashima na rimwe ku ruhande rwiwe perezida zelenski yavuze ibikwikira ku vyerekeye perezida w'uburusiya vladimir putin He broken this ceasefire. He killed our people.
yararenze ku masezerano y'agahengwe yarishe abantu bacu ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye jedi imigenderanire uriko uravuga niyihe JD, you are speaking about.
abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe vya vuba y'abaperezida ba amerika guterana amajambo akomeye hagati ya perezida trump na perezida zelenski kwamaze iminota cumi mu biro vy'ingoro ya perezida vyerekanye ukutumvikana gukomeye hagati y'abo bategetsi bompi imbere y'abamenyeshamakuru bariko bafata amajwi n'amasanamu perezida trump yabwiye zelenski ibikwirikira But you're either going to make a deal or we're out. And if we're ufise out, guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene urugamba uzorurwana wenyene sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na gato kuri wewe pretty, but you'll fight it out.
uguterana amajambo akomeye hagati ya perezida trump na perezida zelenski kwatumye haba impungenge zikomeye ku vyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri ukraine ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'uburaya aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha perezida trump ku nyifato ya perezida w'uburusiya vladimir putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza inyuma y'uko abonanye na perezida zelenski perezida trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe Perezida Trump yavuze ko yasanze Perezida Zelensky atiteguriye amahoro yongeye asigura ko Zelensky atubashe leta zunze ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya Perezida urakoze fidel niyongabo nyuma y'iyo nama rero abategetsi b'ibihugu by'uburayi bahise bagaragaza ko bashyigikiye perezida vladimir zelenski mu budage umukandida ku mwanya wa chancelier friedrich merz yavuze ko uwahohotewe adakwiye kwitiranwa n'uwamuhohoteye mu cyo yise intambara y'ubwahuro zelenski yavuganye kandi na perezida emmanuel macron w'ubufaransa n'umunyamabanga mukuru wa otan general mark rutte na perezida w'inama y'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi antonio costa bose bamugaragariza ko bamushyigikiye kuri iki cyumweru ubwongereza burakira inama y'abakuru b'ibihugu by'uburayi baganira na perezida volodimir zelenski ku byerekeye icyuha amasezerano ayo ari yo yose yaba hagati y'uburusiya na ukraine yaba avuze ku mutekano umugaba mukuru wa ingabo za ukraine alexander selski yanditse ku rubuga rwa telegram avuga ko ingabo za ukraine zishyigikiye umugaba wazo w'ikirenga perezida volodimir zelenski kandi ingufu za ukraine zishingiye ku bumwe bw'abaturage bayo
washington ijwi ry'amerika uburusiya bwatangaje ko bwigaruriye ibindi byaro bibiri mu burasirazuba bwa ukraine mu gihe abategetsi ba ukraine bo bavuga ko ibisasu by'ingabo z'uburusiya byahitanye umuntu umwe bigakomeretsa abandi cumi n'icyenda minisiteri y'ingabo y'uburusiya yatangaje ko yigaruriye ahitwa sudne na pulatske mu majyepfo y'intara y'uburasirazuba ya donetsk aho hombi ni hafi y'umujyi wa valeka novosirka ingabo z'uburusiya zigaruriye mu mpera z'ukwezi kwa mbere abasirikare ba ukraine barwanira mu kirere batangaje ko uburusiya bwohereje indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zigera ku ijana mirongo itanu n'enye mu ijoro ryakeye muri zo ukraine ikaba yashoboye kumanura ijana n'eshatu izindi mirongo itanu n'imwe zirayoba ntizagira byinshi zangiza cyangwa abo zihitana mu ntara ya odessa mu majyepfo ya ukraine abategetsi batangaje ko abantu cumi na babiri bakomeretse mu karere ka Kharkiv aho mu majyaruguru ashyira uburasirazuba babiri bagakomerekera mu ntara ya Kherson yo mu majyepfo mu bushinwa inkubiri yo kurwanya ruswa imaze gukura abatari bake mu bayobozi b'inzego za gisirikare ku myanya bari bafite abasirikare bakuru bagera kuri cumi na babiri ntibazaboneka mu ikoraniro rihuza abategetsi bakuru mu nzego za politiki n'iza gisirikare riteganijwe mu cyumweru gitaha mbere y'iri koraniro riteganijwe kuva tariki enye z'uku kwezi ubutegetsi bwatangaje ko tan rosong wari ukuriye ikompanyi ya leta aviation industry corporation of china ikora indege n'ibindi bikoresho bya gisirikare nawe yiyongeye ku rutonde rw'abakurikiranyweho ruswa akanama gashinzwe iby'imyifatire no kurwanya ruswa katangaje ko uyu mugabo yaba yarakiriye ruswa itubutse abasesenguza ariko baravuga ko uku guhiga bukwaravugwaho kwakira ruswa ari uburyo perezida Xi Jinping yaba arimo gukoresha kugira ngo yiheshe igitinyiro no kuyobokwa n'abagize inzego nkuru z'igisirikare n'iz'ubutegetsi kurusha uko byaba ari igikorwa nyirizina cyo kurwanya ruswa mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yavugiye i washington dc tugaruke mu rwanda aho ku munsi ubanziriza uwa nyuma w'irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rimaze icyumweru rizenguruka u rwanda nta munyarwanda uratwara agace na kamwe k'iri rushanwa kuva i nyanza berekeza i kigali ari nako kabanziriza umunsi wa nyuma w'iri rushanwa kegukanywe n'umunya eritrea nahom araya fulgence hakizuwera yari ahari ni umunsi wa karindwi wa turu di rwanda irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rizenguruka igihugu cy'u rwanda rimaze icyumweru akaba ari kuri etape ya gatandatu aho abasiganwa ah, bahagurutse i nyanza berekeza i kigali ni urugendo rw'ibirometero ijana na mirongo itatu na kimwe ah, na metero magana atanu bagomba guca mu karere ka bugesera ni mu muhanda mushya n'urugendo narwo rusa nkaho ari eh, rurerure ugereranije n'izakozwe ariko ah, nk'uko bisanzwe icyumweru kigiye gushira nta munyarwanda wari wegukana etape n'imwe naho mu araya wo ukomoka muri Eritrea ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea ah, niwe watwaye ah, agace k'uyu munsi Yes, I win. Was a good race for me.
nibyo uyu munsi natsinze ni ibintu byiza rwose kuri njye Really good.
biranshimishije kuba ntwaye agace k'uyu munsi gusa ntabwo byankomereye kuko yaba njye n'ikipe yanjye tuba dukora ibishoboka ngo buri wese agire igihembo atsindira We need every, everyone in yellow jersey.
ni uburyo abanyarwanda bavuga ko ah, bakoresha imbaraga zishoboka zose ariko birangira ntacyo barabona nubwo hasigaye umunsi umwe eh, kugira ngo irushanwa rigere ku musozo ah, baracyafite icyizere ko hari umunyarwanda ushobora kwigaragaza etape y'ejo kubera ko ari ahantu hazamuka ahenshi na henshi itegeko yuko dushobora kuyitwara turabyizeye Ya, tura- turayibizeza ko tu- icya mbere ni uko turi bazima kandi uri muzima nta kitashoboka Eh, turu di rwanda isigaye ikomeye isigaye ikomeye kubera yuko isigaye izamo abakinnyi bakomeye isigaye izamo amakipe akomeye akina za turu de france akenshi yitoreza muri erope Ero- erope irazamuka ntabwo ari ukutambika kandi u rwanda rwo rurazamuka ahubwo tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo twumve ko tugomba kwishyiramo ko dukwiye kuzamuka ko tutishyizemo nk'uko dukwiye kuzamuka kuko ko twitoreza mu misozi byatuvuna nta kintu tubura nta- ntabwo ikibazo ari imyitozo imyitozo turayikora ariko nta mikino tu- tubona ikomeye ku rwego rw'aba bakinnyi turi gukina nabo bano bakinnyi babona imikino ikomeye A- abanyarwanda muri rusange bo baravuga bati uko biri kose ah, hakwiriye kongera gusuzumwa ibikoresho abanyarwanda bakoresha muri iri siganwa ndetse hagasuzumwa ah, n'ubuziranenge bw'imyitozo bakora ah, nubwo bo baba bishimye ndavuga abafana nyine ariko kugeza n'ubu ngubu ah, baracyanyotewe no kubona ah, hari umunyarwanda wakongera kwegukana ah, agace cyangwa se akaba yakwegukana na turu di rwanda nk'uko byagiye bigenda mu bihe byashize irushanwa ritari ryajya kuri ah, kabiri n'igice kimwe abanyarwanda nyine ntabwo bakora imyitozo ihagije ntekereza ko ariyo mpamvu badatsinda nk'abandi birashoboka kimwe n'uko mu rwanda hari abantu baba bafite impano ariko impano zabo ni- ntizizamurwe ntekereza ko wenda bashyizeho nk'uko bashyira amakerebe y'imipira y'amaguru bashyiraho n'ama- n'amakerebe y'amagare nabyo byafasha nyine abanyamagare kuzamuka mu- amagare nyine akagera ku rwego rwo hejuru bakabikora kinyamwuga kuko ubona ko amagare iyo bategura iyo bategura turu di rwanda niho niho babishyiramo imbaraga ariko mbere itarategurwa ntago mbona nta mbaraga bajya babishyiramo mu myaka irindwi ah, yose ishize kuva ryashyirwa kuri kabiri ah, n'igice kimwe nta munyarwanda wari wegukana ah, turu di rwanda nk'uko byari bimeze mbere Eh, gusa umwe wenyine niwe wabashije kwegukana ah, etape cyangwa se agace kamwe ndi fulgence hakizwera ijwi rya amerika i kigali
turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi aho muherereye hose amahoro y'imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri studio mugiye kubana nanjye ani sabine umukunzi mfatanyije na mugenzi wanjye mugisha kayitare nawe ndagusuhuje cyane urakoze cyane ndakwikirije kandi nanjye ndagusuhuje abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi turabaganiriza ku iyihe ngingo bakunzi bacu uyu munsi turaganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga hari bamwe mu bantu bibasirwa kandi bakanenwa bitewe n'uko babyibushye bananutse cyangwa indeshyo zabo ku buryo bibagiraho ingaruka mu mitekerereze amarangamutima ndetse n'umubiri muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona gitera kuba hari abibasira bagenzi babo muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye kugira ngo adusangize inkuru y'ibyamubayeho si ibyo gusa kuko turaza no gusobanukirwa ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu urikorewe by'umwihariko turanamenya icyakorwa kugira ngo rikumirwe tubahaye ikaze mu kiganiro cya none iki kiganiro kiri bwibande ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga iki kiganiro gihagarariwe na roger niyigena mu gihe mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubusanzwe mu miterere yacu nk'abantu hari abantu barebare n'abagufi ndetse hari ababyibushye n'abananutse ariko ugasanga hari abakorerwa ivangura biturutse ku miterere y'umubiri wabo ibi bishobora gukorwa mu buryo bwo guheza abantu mu bikorwa binyuranye urugero twatanga ni amarushanwa y'ubwiza hano mu rwanda usanga muri aya marushanwa hagenderwa ku miterere runaka y'umuntu kabone n'ubwo bigira umubare munini w'abanyarwandakazi biheza yego usibye aya marushanwa hari n'abafite imyumvire yo kwibasira abandi kubwo kudahuza imiterere y'umubiri by'umwihariko hagendeye ku myaka ndetse n'igitsina imbuga nkoranyambaga zishyirwa mu majwi mu gutiza umurindi iyi myumvire dore ko usanga mu bitekerezo bahabwa bigaruka ku kubanena no kubabwira amagambo yibasira imiterere yabo bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa kigali akarere ka kicukiro mu murenge wa kicukiro babona ko kwibasira umuntu bitewe n'uko mudahuje imiterere y'umubiri ari umuco mubi ndetse bavuga ko ari ukubura ikinyabupfura gushaka gukorera abandi urugomo ndetse n'ubwibone reka tubumve turagaruka mu kanya
mbona rero igitera abantu kwibasira abandi mu buryo bw'imiterere y'umubiri ari nko mu buzima busanzwe nk'uko umuntu atagira disipurine ukabona umuntu ntuzi ibyo yaciyemo ntuzi uko abayeho utangira kuvuga ngo uriya ngo ureba ngo ngo nireba n'iriya ndaye ngo ukuntu ingana ngo iyi nareba iki ibyo ngibyo ushobora kuba narwaye ubwo rero mbona nge- iyo umuvuze gutyo ukagenda umuvuga mu bandi umusebya iyo ni ngewe mbibara nkaho nta disipurine uba ufite njye ntekereza ko kwibasira umuntu bitewe n'uko ameze kubera ko mudahuje imiterere y'umubiri ku giti cyanjye mbona ari ubujiji cyane cyane ko ntabwo imana yari guturema kimwe kandi ikindi kuba imana yaraturemye gutyo ni imbaraga zayo kuba iturema mu buryo bwinshi butandukanye umuntu umwe ikamugira magufi undi ikamugira muremure undi ikamubyibushya undi ikamunanura nta mpamvu zo kubitindaho sinumva rero impamvu umuntu yakwibasira undi ngo ngo arananutse ngo ni mugufi ngo ni muremure ngo arabyibushye n'ibindi byinshi nyine abantu bagenda bareberaho ngewe ukuntu mbibona mbona ko ari urugomo abantu baba bashaka gukora kugira ngo basebye umuntu runaka so ngewe mbona nyine ko baba babikoreye urugomo uko mbibona ntabwo ari byo kuko uramutse ubikoze uri umwana nakumva kuko ubu hari ibintu by'imitekerereze utarageraho ariko iyo ubikoze uri umuntu mukuru igihe hari ibindi nta hari hari indi shusho mbibonamo kuko mbifata nk'ishusho yo kuba hari ibintu byinshi wirengagije cyangwa se hari ibintu ugitekereza bitagaragara neza cyangwa se mu ruhande rumwe bibogamye bitari imyitwarire y'umuntu ukuze Eh, njyewe ukuntu mbyumva mbona akenshi biterwa n'ubwibone navuga ko like nko mu- nko mu rubyiruko nko muri iki gihe hari ukuntu baba bafite ngo ibintu bijyanye ngo no- n'imiterere ngo figa n'ibiki ugasanga rero umuntu uhabanye n'iyo miterere bakunda kumwibasira bamuvuga nabi n'ibiki kuba umuntu yakwibasira undi kubera imiterere itandukanye y'umubiri byo bibaho cyane nk'umuntu ugira utyo ukabona nk'umupapa ubyibushye wifitiye mu nda hanini bita akarima k'igikoni umuntu akakwibasira akavuga ngo uriya muntu ngo ngo yaraturiye cyangwa bimeze bite buriya rero mbona ari uburere buke umuntu aba afite nta nta yindi mpamvu numva ko nta mutima mubi wundi numva burimo ahubwo ni uburere buke umuntu aba yifitiye njyewe rero numva abantu bagakwiye kuba babereka bakava mu bujiji bakemera ko ko turi ku isi twese tagomba kuba tumeze kimwe
barakoze cyane mugenzi wacu rugamba jonathan hamwe n'urubyiruko rwamusangije ibitekerezo byiza ku cyo babona gitera abantu bavangura abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu ricike mu muryango mugari
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha bidaturuka ku burwayi gusa ahubwo bishobora kuba uruhererekane mu miryango kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha ntibisobanuye kutagira ubuzima bwiza kuko abenshi mu bafite umubyibuho ukabije bawugira bamaze gukura mukankusi esperance ni umwe mu bantu byabayeho igihe kirekire mu gihe yigaga mu mashuri yisumbuye ndetse na nyuma yaho kuko yari afite ibiro bigera ku ijana kandi ari mugufi esperance yarabenzwe cyane kubera amagambo y'abantu kandi abura imirimo yamuteza imbere kugeza aho yakuyemo ingaruka z'uburwayi bw'igifu kubera ibintu byinshi bitandukanye yagiye anywa kugira ngo arebe ko yananuka uyu mudamu w'imyaka mirongo itatu n'ibiri ukomoka mu karere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba yaganiriye na mugenzi wacu david hitimana amusangiza inkuru ye nitwa mukankusi esperance ntuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa nyabitekere ubu buryo nahejwemo kera nkiga ariho mpera nkiga Mm, hari nk'ibintu ku ishuri bibayo bya danse taradisiyoneri na danse moderine ibyo ngibyo iyo byabaga kubera nyine nari mfite ibiro byinshi n'umubyibuho nyine mwinshi wasangaga barampeza kujya mu marushanwa nk'abandi nyine nyi- bakansiga nkitoza ariko bo bantu bakaba batanjyana Eh, ngeze no hanze kubona akazi hari a- hari aho ujya kwaka akazi bakakakwima n'aho ugize amahirwe ukakabona bakajya ba- birirwa bavuga ngo ni nyamunini ngo ni igikuri Eh, nari mugufiye cyane nanabyibushye cyane Eh, nari mfite biro nko nko mu ijana ese haba hari bamwe mu bantu bakwibasiye bitewe n'imiterere y'umubiri wawe Eh, Yego nk'uko nari maze kubikubwira nyine nko mu kazi bazaga ba- birirwa bavuga ngo ni nyangufi bakirirwa bamvuga hirya no hino ndetse rimwe na rimwe n'umuntu yashoboraga kugukunda bakamukubuza bite abako- bamubwira ngo kiriya gikuri ibintu nk'ibyo ese haba hari ingaruka byakugizeho Eh, ingaruka ntago zabura nyine urumva nko kubera amagambo yose yirwaga avuga ukayumva narayumvaga nyine nkahora numva mbabaye sinisanzure mu bandi Eh, ndetse ku- ku- nkashaka- nkashakisha uburyo nanjye nananuka kugira ngo ngane nk'abandi Eh, ingaruka byangizeho rero muri uko gushakisha uburyo nananuka nakuyemo kurwara igifu kubera mm, vinegere nanywaga n'indimu ibintu byinshi nyine nanywaga ibintu byose ibyo bambwiraga byose umuntu yakora kugira ngo ananuke narabikoraga rero ingaruka byangizeho navanyemo igifu ese noneho mubona hari icyakorwa ngo abantu bagifite iyo myumvire ibe yacika yewe ntabwo ku- ku bwanjye mba numva bitoroshye nta se hakorwa iki ko gukuramo abantu ngo wavu- wa- wa- se wajya kuvuga ngo umuntu ngo yavuze ubwo si ibyo bihano babitanga bate keka habayeho nk'itorero hari ryigisha abantu kuba bafata abantu nyine ba- bagufiya cyangwa babyibushye bakaba babafata nk'abandi Eh, inama nabagira ni uko bafata umuntu n'inkundi kuko kuba ari mugufi ntacyo biba bibatwaye Ba- ni ukumureba nyine akamufata nka mugenzi we Eh, ikindi nagiraho inama abantu eh, nk'urugero natanga nko muri nko kujya muri Miss Rwanda ngo bisaba ngo sa- nyine hari metero bareba ngo ni iki ariko buriya bareka buri muntu wese impano ye akayikoresha nimba uri mugufi ariko ubwo bwiza uba ufite ukaba watsindwa n'ibindi bizama ariko ntutsindwe n'uko uteye ikindi nimba uzi nko gukina nimba uzi nyine nko kubyina nyine nk'uko nari nigeze kubivuga bakaba bakoreka ukisanzura ukagaragaza impano yawe batarebeye ku bugufi bwawe cyangwa umubyibuho Ewe, uri mugufi ushoboye gukina basikete ukaba nyine bakoreka ukayikina
arakuze cyane mugenzi wacu david hitimana mu kiganiro cyiza yagiranye na esperance iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri wa muntu ricike mu muryango mugari
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi duha umwanya mugenzi wacu w'icyeza christela adusangiza ubwo butumwa turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato
bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none ivuga ku inena no kwibasirwa biturutse ku miterere y'umubiri bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga twihuse hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati sinzi niba hari ukora ivangura rishingiye ku mubiri akomeje ati kuko njye nkunda kubibona ahantu hahurira abantu benshi ariko bakabikora mu buryo bwo gutebya ati rero icyakorwa ni ugukomeza kwigisha abanyarwanda indangagaciro ndetse n'imibanire myiza itagira ivangura naho uwamahoro Theoneste uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati icyakorwa ni ugushyiraho amategeko ahana kuko iryo ni ihohoterwa rikorerwa umuntu ati ikindi gutegura ibiganiro bivuga ku inena cyangwa ivangura rishingiye ku mubiri akomeza avuga ko n'abafite imiterere y'umubiri runaka nabo bagomba kwikunda bakiyakira yasoje avuga ko abantu bose bakwiye guhindura imyumvire ko umuntu wese ari nk'undi ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko mukomeze mudusangize ibitekerezo tuzabiheraho utaha muri iki kiganiro turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kuvangurwa mu bandi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye birimo kwiheba kwigunga agahinda gakabije kwitakariza icyizere ndetse no kuba bakiyambura ubuzima impuguke mu by'ubuzima zivuga ko uko waba uteye kose cyangwa uko ingirabuzima fatizo zawe zaba zimeze kose gukora imyitozo ngororangingo iri mu rugero kandi ugahozaho indyo yuzuye nibyo bituma ugira ubuzima bwiza mu kiganiro mugenzi wacu david hitimana yagiranye na porofeseri vincent sezibera akaba ari umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yatubwiye n'icyakorwa ngo iyi myumvire yo kwibasira abandi bitewe n'imiterere y'imibiri yabo icike reka ibindi tumwumve ese kwibasirwa k'umuntu bitewe n'imiterere y'umubiri we byaba biterwa n'iki icya mbere ni ni ukureba ni iyihe myumvire abantu baba bafite iyo bagaragaza ah, iyo myitwarire ibangamira abandi hari ubwo ubona abantu ah, mu mitekerereze yabo bumva ko ah, umuntu ah, agomba kuba ameze gutya asa gutya areshya gutya ibyo bikunze no kujyanana n'ibihe n'ibihe abantu eh, bagezemo ndashaka kuvuga isi uko igenda igena ibyo umuntu yavuga ko ari indorerwamo z'umuntu urugero nta myaka ishize umuntu umeze neza yabaga ari umuntu ubyibushye Eh, ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze Eh, ubu ngubu niyo umuntu avuye eh, mu kiruhuko eh, ukamubaza uti umeze ute ati ndumva nararuhutse ati n'ikimenyimenyi natakaje ibiro icumi Ah, mu gihe mu- mu bindi binyejana abantu bavuga ati ameze neza yongereye ibiro icumi urumva ko uko isi eh, uko abantu bagenda bagena uburyo barebamo abandi eh, bishobora gutuma abenshi bagwa mu mutego wo kuba bakuka inabi ba bandi eh, batandukanye n'iyo myumvire cyangwa n'izo ndorerwamo bareberamo abantu Eh, uwo byabayeho mbere na mbere tunabanza twumvikane eh, ingaruka bigira kuri uwo nguwo byabayeho uretse ko n'abantu bashobora kugaragaza kumwima umwanya cyangwa icyicaro mu- mu ruhando rw'abantu ariko nawe bimutera eh, ikimeze nk'ipfunwe n'ikimwaro bigatuma nawe ubwe agenda yiheza mu muryango w'abantu kuko aba azi ko bari bumuryanire inzara nk'uko tuvuga mu kinyarwanda bikamuremamo ah, kwiheba no kwitakariza icyizere ku buryo atafata iya mbere mu bintu byose bikamutera agahinda icya mbere umuntu ya- yatekereza ni ukubanza no kwigisha abantu kubabwira ko iyo ntabwo ari imyitwarire eh, iboneye kuko ntawe uhitamo uko azareshya cyangwa uko- uko azasa Eh, bigenwa n'imana tukabanza kumva ko ngewe ufite metero ebyiri n'uwaba afite santimetero mirongo itanu twese turi ibiremwa binganya amahirwe na- n'icyubahiro kuri eh, abo bibaho umuntu ni- ni ukubanza kubabwira ko batagomba kugwa mu mutego w'abashaka kubaca intege iyo umuntu ubona ko akwibasiye nawe ugahera ko umurekera rugari kugira ngo akomeze akugirire nabi uba umuhaye urwaho nyine eh, ahubwo ni ukubabwira ko nta gucika intege ni ugukomeza kuvuga ndanze ko wantesha agaciro haba hari abajya babagana babasaba ubujyanama kubera ihohoterwa bakorewe rishingiye ku miterere y'umubiri wabo ibyo byo birahari birahari biterwa n'impamvu zitandukanye bitewe n'uko n'abandi babafata Ah, icyo gihe biba ngombwa ko ajya kugisha inama uko yabyitwara bimwe mu byakorwa ni, ni gahunda nk'izi ngizi murimo hari ubwo abantu bagirira nabi abandi batazi ko bari kugira nabi Akaba ariyo mpamvu kuzamura imyumvire mu buryo butandukanye kwigisha ukoresha itangazamakuru kwigisha ukoresheje ibiganiro byatangwa eh, mu buryo butandukanye ya- kuzamura imyumvire ni- ni- ni icy'ibanze kugira ngo abantu bo guke- gukomeza gu- guhemukira abandi batabizi babigizayo cyangwa banabita amazina kugira ngo ba- bavuge umuntu uri munsi ya metero kumva baraba ngo gasongo gasongo urumva ko a- aba agamije kumubwira ko atari gasongo ariko akavuga ati "Eh, wiriwe gasongo ni izihe nama noneho wagira abantu bagifitiye imyumvire yo kuba bakwibasira abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo icya mbere bumve ko atari byo umuntu abirebera mu ndo- mu ndorerwamo ze- z'umutimanama ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari ubupfura ntabwo ari ubutore ntabwo ari indangagaciro za muntu ntabwo ari byo ni ukumenya ko ah, ubwo buryo bwonona byinshi eh, mu buzima bwa wa wundi ah, gukorerwa iryo hohotera inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mbashimiye ko mwa